hello my people. welcome to boss economics tv my people. if not today na be your first time when you did get the post so when you take see my channel when you take come across the channel I abeg make you subscribe subscribe and hit on the notification bell so dat anytime when i dey upload new video you go to be the first person when you go to see am so my returnees almighty god will bless you I beg, may you follow me for my facebook page guys and so that may you like the page may you follow may you they share may you leave your comment god will bless you now. so my correct correct people, hmm this one it e go shock you now, eh This video so it e go shock you una I go open mouth make una hear waiting people. They come up for people mouth my correct people so i come here now with greetings so morning afternoon evening depends on where you dey come you dey watch my video from so guys you na know say me na royal family royal home na i dey do video <clears throat> i for dey do video so my correct people, those one wey dey vex for me say why i dey talk about queen naomi make i leave queen naomi wetin so special when i come dey talk about am make you no vex she dey very special to to me you understand me she dey very very special to me so na im make am say me <coughs> i dey talk about her so na wetin i know best to do na me i dey do for here so my correct correct pipo without wasting no time o oh, make we begin the head to go to today's video guys so my correct people, i come i come talk about uh, the the this thing about the post when he did here say we hear say queen naomi don't remove the post comot for there And so now e we hear you understand me so now e make me come out now come talk about am The post still dey there e dey and e get reason why the post still dey there and i would like to now know the reason why the post dey there guys <coughs> sorry guys i was uh, kind of distracted i go tell una the reason why the post still dey there you understand me so that post e get meaning big meaning and that post get so we don you know say me i dey among the people wey say ah Say don't do so. So make mm-hmm. we now may command the post. You mm-hmm. understand? Now me talk and say don't do. Say make may command the post too. Now what he me? Boss I corner Stevie. Now what me self talk? So when I come this year and I can't understand the whole thing. so i con change my mind so most pipo no go understand you understand me most people no go understand say that post mean a lot for there according to her It mean a lot of things in that place so she no go feel just sit down sit down she can't go They remove post my correct people. a lot of meanings to that post so na me come tell una today The meaning why that post still dey there and very soon the post go comot <coughs> so my people, na know say on december ten. na queen army write this thing almost many people for my chat dey say make she comot post make she comot post make she comot post we we are just talking The person wey e post post she get He make uh, she have the uh, how did they say it He get reason why she put that post guys so the reason why she put those posts that is the reason why she still leave that post I know say the meaning of that post is when Queen Naomi put that post right and put for there Oni on vivre quand on sait. Excuse me. Till today, oni on vivre now talk pertaining. Oni on vivre now talk about that post again. Shebi una know. You no talk about the post again. The only thing when our king talk be say, he say in with his wife say they no dey quarrel say still he get one oh my god He get one olori na only one olori he get for palace there is no any other olori apart from queen naomi so in that post queen naomi was so angry that she now put post people said why will she go and put that post and people want her now to remove the post you understand they say make she go remove the post say because That post she not supposed to do there the post not supposed to do. the post not supposed to do this one the post not supposed to do that one and now now she not remove her she not remove her because only if she remove her let me say The day when queen naomi go remove her, na dat day night queen naomi don dey go palace na dat day she dey go palace you understand we just dey talk our own here we think say maybe the post yes good and fine yes The king palace is not happy say the post there for dear. we know that one but the reason why that post there for dear is best known to queen naomi and we I'm. uh, uh, it's not we best known to Queen Naomi so we don't have the right right now yes we as we have as her fans her lover her lover we love her so much yes we talk about post. yes on my chat because I saw it somebody said make Queen Naomi comot the post and I came to my chat I can't talk am I touch light and say yes my people make we debate on this thing say share make we now me comment post repost o They can't say yes so yes so yes so yes so. population of people say yes make we now me say e don't do make she remove the post everybody say make she except the hate people. When e say whether why would they force her make e remove post say na she sabi na e consign us di person even insult me that day He called me busybody say e no concern me why would go dey force queen naomi to remove post whether na our post whether no be her she get her? say anytime when she like and she put her. so that post still make wey be say people they call her ex yes meanwhile in the mind of the the king she still married in the palace she's not ex she's a lorry everybody call her olori the family call her olori you understand me if she's not married the meaning of olori is the the uh, is queen people wey no know the meaning of olori the family all of them now olori now dem dey call her. so now I be that one so now I make on this post the day when Ooni of Ife which i know that very soon it will be possible e got something wey dem say make im come do for queen naomi no be for there o you know e get wetin dem say make im come do you know so e come be like say di day when he wan go do am he wan go do am so di eh, eh, this thing the sisters the senior brother the father dem come say make e no do am say queen naomi disgrace dem say he put the post for there so e disgrace the palace he disrespect uh, uh, the father and say gbero disrespect the papa Ooni of Ife's father say so therefore make una make uh, the Ooni of Ife make e no go meanwhile Ooni of Ife dey miss e dey miss there is no how when he no go take miss the wife there is no how when he take miss the son because the son suppose dey run around for palace so that is why you people should know that. yes they go they go say settle and eh, queen army never comot post so those people when they say queen army don comot post she never comot the post so its like eh, maybe we no dey force am again say comot post comot post um, when only of ife do the right thing the thing when e supposed to do we believe say queen will now remove the post you understand so e will now come back every day now i check him. i don't check him today i don't check him yesterday before i sleep i don't check him every minute every day anytime i go there i check him so whether the post not dey there again guy even the post dem comot am for her dis thing if mm-hmm. di post go see the google you e go still dey internet because everybody carry am many people carry am everybody no be many people. both social benin igbo yoruba edo all that day the thing the thing catch fire That day was hmm, people. That day catch fire sha di internet shake e hot e, e shake e hot <tsk> i believe na make am say yes The king no The king dear queen naomi yes you not believe say queen naomi fit do such thing like that. When e say ah make you dey do this? thing why do they do like this? Now why do you want to do like this? we should try and talk and settle this thing The king not here. The king still go lagos The king still go they enjoy for lagos with the girlfriend so now dear queen naomi just put the post kpankan di king shocked. already the motto. Don't go there to you don't go there the king say you dare not if you if eh if you go go internet now, internet go for internet eh go talk say you don't divorce me now. so now you come go go right right and there say you don't divorce her. so now so now just test I talk small thing for inside like that. so people when they blame carry the blame all of them. They pack and put for queen naomi head wey una no know di meaning of post una don't know how the mm-hmm. post did come about Now just carry everything you know say we we sabi talk where well social media in-laws just carry everything just carry and put for person head if for not put post if for not do this one if for not do this one if for not do this one if for wait so you people don't know what was going on husband and wife matter not think say only, na only of ife na king he with the wife not the quarrel dem dey quarrel so that is now the result of the quarrel Now be that post when naomi go put for queen naomi go put for um e, this thing social media this thing so my people this video i just put am not to cause trouble make now share thank you for watching god bless you now.